murumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti zacu mwiriwe neza muri kumwe na thomas kamirindi mu rwanda mudukurikire kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu burundi muratwumvira ku mirongo migufi metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri uburundi kandi bwafashe ingamba nshya zo gupima no kuvura virusi ya korona dushaka yuko mu minsi iza tuvuge mu ndwi iza dutangura kwegereza abenegihugu uburyo bw'ushobora kubapima no kubavura rero ibyo twabishyitse ko yuko ibyerekeye gupima no kuvura abenegihugu dushaka kubishyira mu mavuriro y'akarere ku buvuzi muganga tade ndikumana ni minisitiri w'ubuvuzi w'u Burundi hagati aho se abarundi b'abanyapolitiki n'abo mu mashyirahamwe yigenga bari mu buhungiro bateze iki kuri leta nshya y'igihugu cyabo mu rwanda ho urukiko rw'ubujurire rwasubukuye urubanza rwa leon mugesera ukurikiranweho ibyaha bya jenoside ni mu kanya mu makuru amakuru twabateguriye kandi tubagezaho jye na bagenzi banjye bose dukorana hano i washington dc turi iwacu mu ngo zacu buri wese mu rugo iwe mu rwego rwo kwirinda virusi ya korona mugume ku maradiyo yanyu no kuri interineti wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo komu yutube na facebook voa radiyo yacu duhere ku makuru yo hirya no hino ku isi banki nkuru y'igihugu y'ubwongereza bank of england irasaba imbabazi z'uruhare yagize mu bucuruzi bw'abacakara b'abirabura banki y'ubwongereza yatangaje ko ubucuruzi bw'abacakara ari igice cy'amateka y'ubwongereza kidashobora kwihanganirwa yo ubwayo ntivuga ko yagize uruhare muri ubu bucuruzi ahubwo isobanura ko ari mu bayobozi bayo babwijanditsemo ivuga ko irimo gukora ubushakashatsi bwimbitse mu mikorere yayo kugira ngo imenye neza aba bantu abo ari bo maze ikure amashusho yabo aho ariho hose muri banki n'ibyayo intandaro y'ibi ni ishuri rikuru University College London ryatangaje ibigo by'imari n'ubucuruzi bikomeye byo mu Bwongereza byagize uruhare mu bucuruzi bw'abacakara birimo igihangange mu by'ubwishingizi Lloyds of London n'ikigo cya mbere kinini mu Bwongereza mu bunywero n'inzengero za byeri cyitwa Green King ejo kuwa kane ibi bigo bibiri nabyo byasabye imbabazi bivuga ko bigiye gushyiraho ingengo z'imari zo gutera inkunga imishinga yo guteza imbere banyakamwe barimo abirabura bo mu bwongereza ikindi kigo gikomeye kiri kuri uru rutonde ni banki yitwa Barclays ifite amashami hirya no hino ku isi n'ibindi bigo mu bihumbi bibiri na karindwi kiliziya y'ubwongereza ari nayo ikuriye itorero ry'abangirikani ku isi nayo yasabye imbabazi ku ruhare yagize mu bucuruzi bw'abacakara b'abirabura hagati y'ikinyejana cya cumi na gatanu n'icya cumi n'icyenda abazungu b'abanyaburayi baguze abanyafurika barenga miliyoni icumi babajyana mu bucakara muri za amerika na karayiba ariko nyine bamwe muri aba birabura bagenda bapfira mu nzira mu nyanja nyuma y'urupfu rw'umwirabura george floyd wishwe n'umupolisi w'umuzungu muri leta zunze ubumwe za amerika mu kwezi kwa gatanu gushize hirya no hino ku isi abantu batabarika bakoze imyigaragambyo irimo no kurandura ibimenyetso by'abantu bagize uruhare mu bucuruzi bw'abacakara b'abirabura ku isi kenya izahagararira igice cya afurika y'uburasirazuba cyose mu nteko y'umuryango w'abibumbye ishinzwe umutekano ku isi mu myaka ibiri itaha ni ukuva mu bihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe no mu bihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri fideli niyonga baraduha inkuru icyo gihugu cyatowe muri urwo rwego ku munsi wa kane cyatsinze igihugu cya jibuti mu nshuro ya kabiri y'amatora inyuma y'uko ata na kimwe muri ibyo bihugu byombi gishoboye gutsinda mu nshuro ya mbere y'amatora ibihugu vya mexique ubuhindi irlande na norvege vyatowe ku munsi wa gatatu hamwe na kenya bizotangura ibiringo bibiri mu rwego rwa onu rujejwe amahoro n'umutekano ku isi ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere y'umwaka uza w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe mexique n'ubuhindi vyatowe ata bindi bihugu bihanganye mu gihe irlande na norvege vyatsinze canada ibibanza bitangwa hisunzwe uturere dutandukanye tugize isi ibihugu bihiganwa vyose bikenera gushigikirwa n'ibirenga bibiri vya gatatu vy'abagize inama rusange mw'ishirahamwe onu kugira bitogwe haba kenya canke jibuti nta ruhande na rumwe rwabishitseko mu ncuro ya mbere y'amatora inyuma y'uko baranguye ibikorwa vyabo hakoreshejwe ubuhinga bwa video kuva mu kwezi kwa gatatu kubera ikiza c'umugera wa korona abaserukira ibihugu vyabo baragarutse mu kibanza c'inama rusange ya onu ku munsi wa gatatu no ku munsi wa kane muri aya matora yakozwe mw'ibanga urwego rwa onu rujejwe amahoro n'umutekano ku isi rugizwe n'ibihugu bitanu ntabanduka navyo ni leta zunze ubumwe za amerika ubwongereza ubufaransa ubushinwa n'uburusiya abanyaburayi na leta zunze ubumwe za amerika barimo barakorana umushinga wo kuvugurura oms ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima nk'uko tubikesha ikigo ntaramakuru reuters cyo mu bwongereza guverinoma z'ibihugu byibura bine byo mu burayi byatangiye kungurana ibitekerezo na leta zunze ubumwe za amerika ku buryo oms yavugururwa ibi bihugu ni ubwongereza ubufaransa ubudage n'ubutaliyani Reuters iti ibi bigaragaza ko n'uburayi busangiye na amerika ibibazo bimwe na bimwe byatumye perezida trump akura igihugu cye muri oms mu kwezi gushize kwa gatanu umugambi wa amerika n'abanyaburayi ni ugushyiraho uburyo oms yagira ubwigenge ntihagire igihugu kiyitegeka ibi bituruka ku birego bya amerika ko oms yigaruriwe n'ubushinwa ibufasha kubeshya ku cyorezo cya virusi ya korona nk'uko guverinoma ya perezida trump yabitangaje kenshi muri uyu mugambi wo guha oms ubwigenge harimo guhindura uburyo igomba kubona amafaranga ikoresha ubusanzwe oms igendera ku ngengo y'imari ya buri myaka ibiri iyo habaye icyorezo tuvuge ibigomba kwinginga ibihugu biyigize kugira ngo biyihe amafaranga y'ingoboka yihutirwa adateganijwe muri ziriya ngengo z'imariro za buri myaka ibiri isanzwe bityo kuri amerika bene ubu buryo busanzweho abanyamerika n'abanyaburayi ibi bishobora gutuma ibihugu icyo ari cyo cyose kigira igitsure kuri oms bitewe n'uko amafaranga cyayihaye angana uretse ibi bihugu bine ubwongereza ubufaransa ubudage n'ubutaliyani reuters ivuga ko n'ibindi byo mu burayi muri rusange bisangiye ibibazo bya amerika kuri oms nk'uko bigaragara mu nyandiko mvugo y'inama yabaye mu cyumweru gishize hagati ya ba minisitiri b'ubuzima b'umuryango w'ibihugu by'uburayi byiyunze muteze amatwi radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda usibye ku maradiyo yanyu rero muzi ko turi no kuri youtube na facebook voa radiyo yacu no kuri internet wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com amakuru y'ibiyaga bigari mu burundi guhera mu cyumweru gitaha ibitaro by'uturere nabyo bizatangira gupima no kuvura abanduye virusi ya korona byari bisanzwe bikorerwa i bujumbura honyine gusa inkuru dushyikirizwa na mugenzi wacu desire hatungimana mu kiganiro n'abamenyeshamakuru umushikiranganji tade ndikumana yamenyesheje ko hari ingingo nyinshi baheruka gufata mu nama yahuje abayobozi batandukanye mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu n'abaserukira uturere tw'ubuvuzi bwose muri izo harimo ku gikorwa cyo gupima no kuvura umugera wa korona kigiye kuza kirabera no hagati mu gihugu kugira hashobore gupimwa abantu benshi bashoboka ivyo navyo mu ndwi iza bikazotangura dushaka yuko mu minsi iza tuvuge mu ndwi iza dutangura kwegereza abenegihugu uburyo bw'ushobora kubapima no kubavura rero ivyo twabishitse ko yuko eh, ivyerekeye gupima no kuvura abenegihugu dushaka kubishyira mu mavuriro y'akarere ku buvuzi ni ukuvuga mu mavuriro ari hagati mu gihugu ibyo rero byarasaba ko uburyo buboneka n'abahinga bigisha ababijejwe ubu rero twabonye yuko uburyo bwabonetse mu ndwi itangura rero baratangura kwigisha abahinga bajya bapima hamwe n'abavura abarwayi hagati mu gihugu kugira ngo bikunde duheze twegereze abenegihugu uburyo bw'ushobora kubapima no kubavura bitagoranye ku bijyanye n'ikibazo cy'ibikoresho ko byaba bikwiye na rya bagiye gukorera mu gihugu cyose umushikiranganji Tade Ndikumana yamenyesheje ko ikibazo cy'ibikoresho cyatorewe umuti uburyo tuzokoresha mu bitaro turafise amamashini bita jenikisiperi ni mirongo ibiri n'atandatu murumva yuko turabye intara intara zose zirafise icyo cyuma ni icyuma nyabwonko rero icyo twari tubuze yari ni mu kirundi biragoye yari amakartushe ni ukuvuga ni ubuhinga bushobora gukorana n'izo mashini zahora zidufasha gupima igituntu gupima umugera wa sida rero izo zarabonetse tudotera ku bitaro amalaboratwari ashika mirongo ibiri n'atandatu hagati mu gihugu ivyigisho zaba zobikora zizokorwa na unsp guhera mu ndwiza hanyuma amareakitifu bazokoresha yarashitse mu gihe mu gisagara ca bujumbura hibonekeza abantu bigize abaganga b'iyo ngwara bagakoresha imiti y'ikirundi abandi bakivura iwabo bakoresheje mwene iyo miti nyene muganga ndikumana abasaba kwirinda kwivura nyabuna urwaye akitura ababigenewe ikindi tumaze kubona hariho abantu bashaka kwikika inyuma y'iyi ndwara ugasanga bariko barahubisha abenegihugu bavuga hariho abo usanga bariko badandaza imikaratusi aha na hariya bavuga ati ibi byatsi biravura twebwe icyo tubona kandi duhanura bene igihugu ni uko umuntu abonye bijya bimenyetso twavuze byiza rero boja kwa muganga ivuriro ribegereye hakiri kare turavye rero ibiharo dufise ko mirongo umunani mirongo icenda ku ijana bakira tugasaba rero abene igihugu bijya bija kwiyubikira cyangwa gufata ibindi tubahana ko boja kwa muganga hakiri kare mwamenya ko abantu ijana na bane ari bamaze kwandura uwo mugera mu gihugu cy'u Burundi mirongo irindwi na batanu barakize mirongo ibiri n'umunani baracariko baravugwa nayo umwe akaba yaritavye imana nk'uko umushikiranganji Ndikumana yabishikirije yanamenyesheje ko mu gihe mu ntango iyo ndwara yavurirwa mu bitaro vya Clinique Prince Louis Rwagasore gusa ubu n'ibindi bitaro nka Hôpital Militaire Rohalet Bumerek na Polyclinique Centrale vyarahawe uburenganzira bwo kuvura ababituye bafise iyo ndwara Desire Atungimana Kigali Ijwi ry'Amerika abanyapolitiki batavuga rumwe na leta y'u Burundi n'amashyirahamwe yigenga bahunze guhera mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu biteze ko ku butegetsi bushyashya bwa perezida evariste ndayishimiye ibintu bigiye guhinduka bityo bo n'izindi mpunzi bashobore gutahuka mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru yaduteguriye inkuru irambuye
urunani forusike rw'amashami adahana ibyicaro bya politike rubona ko mu ijambo ry'umukuru w'igihugu mushasha evariste ndayishimiye harimo igice gitanga umwizero aho naho yemeye ko agiye kwitaho imigenderanire n'agateka kazina muntu vitani nshimirimana atwara urwo runani forusike umukuru w'igihugu mushasha akaba koko ashaka gutwara igihugu ategerezwa guhindura kandi cyane ahereye ku mvugo iremesha abarundi ategerezwa kunagura imigenderanire n'amakungu ategerezwa kandi kuremesha abarundi mu gutegeka iwamo w'imbonerakure akabihanikiririza yuko kwibanga biturubika abantu kubera badasangiye ibyiyumviro aho rero n'abahunze bazobona yuko igihugu cy'uburundi cyasubiye kuba nyabagendwa hanyuma bashobore gutahuka ategerezwa kumviriza abo batavuga rumwe abari mu migambwe abari mu mashyirahamwe hamwe n'abarundi bose imigwi yose bategerezwa bashobora kuba barimo icyo rero nicyo kigize intwaro ya demokarasi anagura ubutunzi n'ibyo bibazo by'umutekano bituma abagwizamari batahatumbera abashingwamanza nabo bakorana na sentare mpuzamakungu mpanabyaha cpi bizeye ko umutware mushasha agiye kunagura imigenderanire n'iyo sentare agahagarika niho nyangwa ry'agateka kazina muntu ni mu gihe uburundi bwikuye muri iyo sentare mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi igihe abacamanza b'iyo sentare batanguza amatohoza ku burundi metre armen yongere ni umunyamabanga ntunganyabikorwa mu runani rw'abo bashingwamanza tugasaba rero n'abategetsi bashasha bagiye gutwara uburundi yuko bokwemera gukorana nanawe kuragira amatohoza mu biro by'umushikirizamanza wa sentare mpuzamakungu mpanavyaha bagashengeza abo bose bazoba bariko barakurikiranwa mu vyaha vyakozwe kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu kugira berekane neza yuko bafise umugambi wo kurwanya kudahana mu Burundi bakagaruka mu basinye amasezerano ashiraho irya sentare ubu haracari kare kugira tumenye yuko ubwicanyi buzogabanuka canke buzobandanya kuko benshi bari mu bakoranye na Petero nkuru nziza niyo bashaka gutwara abarundi bogerageza guhagarika ubwicanyi kuko nibaba bashaka kubandanya mu bwicanyi bwakozwe kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu nabo nyene bazosanga bakurikiranywe n'ubutungane impera n'imperuka ku ruhande rw'abanyepolitike abahurikiye mu runani sefor arusha bahunze igihugu bo bo bemeza ko bazoshira amazinda imvugo y'umutegetsi mushasha aramutswa igihugu ijanye n'ingiro bavuga ko n'ubwo perezida ndayishimiye yasubiriye mu ntango yashikiriza amajambo meza yamara kuyashira mu ngiro bikagorana shovino mu gwengezo atwara sefor arusha aramwibutsa ivyo yoshimikirako ashaka no gukoresha akarimi keza mu kwerekana ko o, azohindura ibintu eh, aho ubona yuko bagira bati eh, azokubahiriza agateka kazira muntu yuko bazoshira imbere eh, n'ibiganiro hagati y'abarundi bagira bati inzego z'umutekano ko eh, bazozitsimbataza bakavuga yuko eh, itahukanwa eh, ry'impunzi eh, twe twagira tuti rero ivyo vyose ikiri ngaho nuko eh, twebwe turinda kubona ko imvugo eh, yagiye mu ngiro uburundi bumaze kwiyugarira ko ibihugu vyahora bidufasha vyaciye bihagarika imfashanyo eh, imigambi y'iterambere byadufasha ko iyo migambi irahagarara yotanguza ibiganiro hagati y'intwaro yiwe n'abanyepolitike batavuga rumwe nawe perezida evariste ndayishimiye yashikirije ko ku ntwaro yiwe atifuza abatavuga rumwe na leta ahubwo ko bohindura ingendo bakabanyabuna abakebura leta aho bitagenda neza abo bahunze bemeza ko biteguriye guterera agacumu ku bumwe mu kubaka igihugu mu gihe umutegetsi mushasha yo kwerekana ugushaka kwa politike gusa bafise amakenga ko inzitizi zizohava ziba nyinshi ku ntwaro yiwe bamuvunira akagohe kurondera abahanuzi beza batazotinya kuvugisha ukuri ku nyungu z'igihugu pyeklave niyo nkuru kigali ku bwijwi ry'amerika mu rwanda urukiko rw'ubujurire rwasubukuye urubanza rwa leon mugesera uburana ibyaha bya jenoside mugenzi wacu eric bagira ubusa yakurikiranye imyiregurire ya mugesera mu rukiko
bwana leon mugesera niwe wafashe ijambo umwanya munini yiregura ku mbwirwaruhame ku kabaye ubushinjacyaha bumuregesha ko yayivuze mu gihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kabiri ahamagarira abahutu kurimbura abatutsi mu myiregurire ye mugesera yaranzwe no kwibanda cyane ku cyafatwa nk'isomo ry'ikibonezamvugo kuko avuga ko urukiko rukuru rwafashe ijambo rukaruha ibisobanuro bitari byo maze rugashingiraho rumuhamya ibyaha bya jenoside aravuga ko ijambo ryo kukabaye ubushinjacyaha bwarishyikirije urukiko nk'ikimenyetso kimurega ryarateshejwe umwimerere afatiye kuri bimwe mu bika bigize ikirego kimurega bwana mugesera avuga ko habayeho kurisesengura baricagaguyemo ibice kugira ngo bamuhamye ibyaha umucamanza yabwiye mugesera ko atagombye kwibanda ku gusesengura ijambo ku rindi mu kirego na cyane ko yabikoze mu myanzuro yashyikirije urukiko ahubwo ko niba avuga ko ijambo ryacagaguwemo ibice kugira ngo urukiko rugere ku byo rwifuzaga yagombye kwerekana ibyirengagijwe byagombye kuba byaramurengeye uregwa avuga ko ijambo ryo ku kabayu warivuze byari mu gihe cy'amashyaka menshi bitegura amatora kandi ko cyari igihe cy'intambara we yita inyenzi bateye u rwanda ibi rero ngo umucamanza wa mbere yarabyirengagije mugesera akavuga ko imbwirwaruhame yagombye gusesengurwa uko yakaba hashingiwe ku ihame ry'umuntu ushyira mu gaciro ndetse hagashingirwa ku gihe yavugiwemo ntiyumvisha uburyo ijambo ryo muri mirongo cyenda na kabiri riregeshwa hashingiye kuri jenoside yabaye mu gihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane mugesera yavuze ko icyakora atari ugusesengura ijambo ku rindi ahubwo ko icyakora ari ukugaragaza imirongo migari y'urubanza undi mucamanza afatiye ku myiregurire ya mugesera yamubajije niba noneho yemera ko ariwe wavuze ijambo ryo kukabaya cyangwa se niba hari undi muntu ari kuburanira uwiregura yasubije ko ntawe ari kuburanira kandi ko icyo ari gukora ari ukugira icyo avuga ku kimenyetso cyatanzwe n'umushinjacyaha urukiko rwamubajije aho aruganisha kuko yiregura atemera ko ariwe wavuze ijambo kandi akinjira mu misesengurire yaryo mugesera akomeza gushimangira ko agomba kugira icyo avuga ku kimenyetso kiri mu ncarubanza cyazanwe n'umushinjacyaha kimuregesha mu kwanzura kuri iyi ngingo ivuga ko ijambo ryo kukabaya ryateshejwe umwimerere bwana mugesera yabwiye urukiko rw'ubujurire ko nirusesengura neza ruzasanga ko umucamanza wa mbere yibeshye akamuhamya ibyaha hari ibimenyetso yirengagije metre jean felix rudakemwa umwunganira yasabye urukiko rw'ubujurire kuzakosora amakosa yita ko yakozwe n'urukiko rukuru mu Rwanda maze Mugesera akabona ubutabera buboneye umushinjacyaha Madame Claudine Dushimimana yavuze ko bigoye kumva ko ijambo ryo kukabaya ryacagaguwemo ibice mu gihe Mugesera avuga ko atibuka n'ibyo yahavugiye byibukije ko mu rubanza baburana batarezemo disikuru yo kukabaya ahubwo ko bareze Mugesera wayivuze madame dushima imana agasanga n'ubundi ibisobanuro bya mugesera ku mbwirwaruhame yo ku kabaya nta shingiro bifite kuko n'ubusanzwe ahakana ko ari we wayivuze muri iryo jambo umushinjacyaha avuga ko mugesera yumvikanye asaba ko abari bafite amafaranga bagura imipanga maze bagaca amajosi abatutsi bakabajugunya muri nyabarongo bakabasubiza iwabo muri abisiniya ijambo imipanga ryarakaje bikomeye mugesera maze ahita yaka ijambo avuga ko muri dosiye ntarigaragaramo yikomye umushinjacyaha mu cyo yise gusigiriza dosiye mu gifaransa kolorero dosiye maze abwira umucamanza ko bibabaje ko uwagombye kubahiriza amategeko ari uyica kuri mugesera ngo bishobora gutuma abaturage batizera inzego z'ubutabera umucamanza nyuma yo kumva impande zombi yazimenyesheje ko bitari ngombwa ko zihuza mu myumvire ku mpamvu z'ubujurire bwa mugesera ku ijambo ryo ku kabaya byitezwe ko mu iburanisha ritaha umucamanza azumva bwana mugesera agira icyo avuga ku batangabuhamya bamushinja ndetse n'abamushinjura mu magambo make yabwiye urukiko ko azabitegura neza ariko ko abamushinjura batumviswe bamwe banaterwa ubwoba mu gihe ngo abamushinja benshi batanamuzi muri make ngo banyujijwe mu cyo yise uruganda rucura ibinyoma bwana lewo mugesera w'imyaka mirongo itandatu n'umunani y'amavuko ni umuhanga mu by'iyiga ndimi abifitemo impamyabumenyi y'ikirenga ku rwego rwa doktora mugesera aregwa ibyaha bitanu bya jenoside n'ibyibasiye inyoko muntu byose bikomoka ku mbwirwaruhame yavugiye ku kabaya mu mpera z'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kabiri n'imbwirwaruhame ubutabera bw'u rwanda bwita rutwitsi kuko buyimuregesha ko yakanguriraga abahutu kurimbura abatutsi no kwibasira bamwe mu banyapolitiki bari mu yandi mashyaka yari ahanganye na mrnd ryari ku butegetsi mugesera avuga ijambo ni ijambo rimaze imyaka makumyabiri n'umunani ubushinjacyaha bw'u rwanda buvuga ko yari mu ruhame ubwo yari visi perezida wa mrnd mu cyahoze ari perefegitura ya gisenyi rigakurikirwa n'iyica ry'abatutsi hirya no hino mu gihugu mu bihe byose yariburanyeho ntaryemera ahubwo akavuga ko ryagejejwe mu rukiko ryarateshejwe umwimerere mu byo yita indiscours trike charite mu rurimi rw'igifaransa bwana mugesera yafatiwe muri canada agezwa mu rwanda mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu nibwo urukiko rukuru mu Rwanda rwamuhamije ibyaha maze rumukatira guhera mu munyururu iburanisha ritari zakomeza ku itariki ya makumyabiri n'ebyiri z'uku kwezi kwa gatandatu eh bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali bamwe mu barundikazi bakurikirira hafi ibibazo bya politiki mu gihugu cyabo baganiriye n'ijwi rya Amerika barashima ijambo n'imigambi perezida mushya w'u Burundi General Evariste Ndayishimiye yatangaje mu gihe yimikwaga Alice Nzomukunda ni umuyobozi w'umugambwe ADR imvuga kuri yigeze kuba n'icyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu Antoinette Ndikumagenge ni uwo mu mugambwe CNL baganiriye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije Alice Nzomukunda aratangira avuga icyakorwa kugira ngo uruhare rw'umupfasoni mu iterambere ry'igihugu rugaragare koko kugira ngo uruhare rw'abacuruzi rugaragarire iterambere nk'uko mubizi bikorwa ibihugu bifasha mu iterambere ryinshi igihambaye ni uko abakenyezi baronka ibibanza bituma bashobora gushyira mu ngiro amaporogaramu yose rutuma umukenyezi atera imbere ndetse n'igihugu bigatera imbere kuko nk'uko mubizi burya iyo uteza imbere umukenyezi uteza imbere umuryango kuko burya umuryango kenshi ufite ishingiro ushingiye ku mukenyezi icyo bituma rero tugira duti abakenyezi baronse inzira bacamo kugira ngo bashobore gukora ibikorwa bigaragara bizana inyungu kuri benshi ni byiza cyane bituma ubwabo rero mu gihe bahawe ibibanza usanga igikorwa cyabyo kitagaragara urahabona usanga ni bimwe bya impakiti ikintu kitagaragara igikorwa bariko barakora neza ngo cyo bituma rero mu bibanza bimwe bimwe bikomakomeye bituma umuntu igikorwa akoze kigira kibonekeza gitanga impakite gitanga umuco kikarasira mu bantu benshi ko ibyo bibanza nabyo nyine ku bakenyezi uburyo bakabibashiramo abakenyezi barashoboye barafite barafite ububasha barafite ubwenge barafite n'ubushobozi bwo gushobora gukora ibikorwa by'ahabona baza ko batumvira inzira rero usanga zigizwe n'abantu b'abagabo gusa boheza bakibaza yuko hariho n'abakenyezi ibibanza bimwe bimwe bifasha kugira impakite mu gihe bakabibashiramo madame antoinette ndikumagenge kugira ngo uruhara rwa fasoni rwigaragaze ikaba ruboneke cyane rwose bagire uruhara ruboneka mu nzego zitandukanye z'igihugu hokorwa iki ku bwanyu frederic eheraba bisanzwe mu burundi yagiye kuri raporo icyegeranyo cyo muri kigarama ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ndeka no muri iki cy'ubu nyine cyarerekanye yuko abakenyezi icyo cyegeranyo cyari cyagizwe na furabu abakenyezi b'abarundi bahungutse ishyirahamwe ry'abakenyezi b'abarundi bahungutse cyari muri kigarama ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu mu biharuro byerekanywe harerekanywe yuko abakenyezi bangana na mirongo itanu na rimwe ku ijana abo n'abari biyandikishije mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu mu matora abagabo nabo bari mirongo ine n'icyenda ku ijana byumvikana yuko abakenyezi ari bo benshi ku bashingantahe ariko urabona yuko mu mategeko hose bamaba bategekaniriza ngo n'imiburiburi mirongo itatu ku ijana babategekanirije mirongo itatu ku ijana rero uca usanga mu bisanzwe yari n'imiburiburi n'imiburiburi urumva ni ukuvuga guhera ku mirongo itatu ku ijana kuduga naho twogeza ku mirongo icyenda ku ijana bagahereza abakenyezi mirongo icyenda ku ijana nta kibazo kuko turashoboye rero naragerageje gufata izegeranyo kuraba izegeranyo byagize urabona nk'ubu mu buzima bw'igihugu bahereza umukenyezi utuntu no mu bibanza bidahagije bituma umukenyezi nawe ataja imbere aboneke ateze imbere neza igihugu ciwe nk'uko byategereza herabo uburorero buto nko muri mu bushikiranganje mu bashikiranganje cumi n'umunani abakenyezi ni batatu gusa ubuyobozi bw'ubuganga mu ntara muri cumi n'umunani hari abakenyezi babiri gusa abigiye ubuganga n'abakenyezi benshi eheraba bantayegayezwa mu bushikiranganji ni cumi n'umunani ni mirongo ibiri mugabo haba harimo abakenyezi babiri gusa hanyuma tugenda mu gisirikare usanga ari batatu mu bantu ijana na mirongo indwi n'umunani abategetsi abafite uruhara mu ntuzenya mu gufata ingingo mu gisirikare amadeseye amadeseye amanuzenya intuzenya ubuyobozi bw'imbere mu ntuzenya mu ntara ni ijana na mirongo itandatu na batatu mugabo abakenyezi n'icyenda mu burimyi n'ubworozi mu ntara ni cumi n'umunani ariko abakenyezi ni umwe gusa kandi abize iby'ubugoronome ari ari benshi tuzi neza rero kandi mbona abakenyezi bamwe bakumirwa imbere y'igihe kuva tukigira tugitwagwa n'abanyamahanga tutarikukira urabona yuko abakenyezi bama babahereza ikibanza gito hariho abo barungika mu za sida aho nta mugore n'umwe yigeze abamwo ishuri ryabaho wamengo ni ukudukumira n'ukudukumira byarimwo wasanga barungika abakenyezi abigeme muri mu mashuri ya menagere tumaze kugira bakarungika muri enefa ekoso esi ugasanga rero ibyo byose byoba biva kuki madame antoinette ndikumugenge byoba biva kuki biva ku kuntu umukenyezi biva ku ntuzenya ku kuntu twakuze abakenyezi mu mico yabo bamwe ari abantu badahabwa ikibanza gikomeye ngira warabonye yuko hariho n'imigani y'ikirundi bavuga yuko atasake inkoko kazitoba ikizaki ni ukuvuga ko atamugore yovuga ijambo hariho umushinga ntahe kandi wamengo kuba kuba wize amashuri menshi aho hambere wamengo nikoza ku mukenyezi bikabirakura rero muri mantalite ariko urabona ko bagiye baragira gato gato bakaza baraduza twizere yuko n'ubu bazoduha ikibanza gikomeye bazotanga ku bakenyezi ikibanza gikomeye kuko barashoboye noneho muravuze yuko nyakubahwa azoshyira imbere ibiganiro mu migambi bashyizemo ni ukuri baze bashyira imbere abakenyezi nabo abumvirize bumve ko barashoboye intabwenge z'abakenyezi mu burundi ni nyinshi
madame alice nzamukunda amareta yose yagiye arakurikirana kenshi na kenshi aravuga imigambi yo guteza imbere abafasoni eka bagashyira imbere uruhara rw'abafasoni ariko kenshi na kenshi mu ngiro usanga atari ko byifashe intambamyi zoba ziri
uyu icyono navuga ni uko mu ijambo inshuro mukuru w'igihugu yavuze n'igihe yari yariyamamaza yari yaravuze yuko azoshira azoshira imbere umuhara w'umukenyezi ibyo rero ni ijambo yashikirije tuzokurikira kugira ngo muri bya biganiro nyine tugira tuzokurikirana kugira ngo turabe by'ukuri yuko yabishyize imbere turabikenguruka ariko yavuze ko azoshira imbere umuhara w'umukenyezi ikintu rero cogirwa nibaza yuko gituma bitagenda neza kenshi bibuka mugambwe ugasanga nta muntu yamwibutse aho aherereye kandi hari n'ibintu byinshi ashobora guterera
radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti zacu mbashimiye ko mwakurikiye aya makuru mukomeze mugubwe neza n'izindi gahunda za radiyo yanyu ijwi ry'amerika murakarama